muracyumva ije- muracyumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi
numva ko ibyo umuntu yageze agomba kubihindura kugira ngo bi- cyangwa kubishimangira bibashe kugenda neza umuntu abihamye referandumu bivuze iki ntabwo nzi icyo bivuga ariko imanza ari ukuntu ni ukwemeza ikintu abo rero ni bamwe mu baturage ku biro by'itora mu rwanda itora rya referandumu ryo kwemeza itegeko nshinga rivuguruye ni mu kanya gato cyane aya makuru twahariye iyi referandumu yonyine gusa uyu munsi rero nk'uko mubizi abanyarwanda bujuje imyaka yo gutora ni ukuvuga imyaka cumi n'umunani y'amavuko kandi badafite imiziro bari bazindukiye muri referandumu yo kwemeza itegeko nshinga rivuguruye abari banditse bashobora gutora mu gihugu cyose baragera kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane perezida paul kagame n'umuryango we batoreye mu kagari ka kiyovu mu mujyi wa kigali aho batuye ntiyemereye cyangwa ngo ahakanire abanyamakuru niba azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro mu masaha ya saa kumi n'ebyiri kuri uyu wa gatanu humvikanye abakangurambaga hirya no hino mu makaritsiye atandukanye mu mujyi wa kigali bakangurira rubanda amatora ya kamaramaka igamije guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame asubire kwitoreza gutegeka u rwanda ku buryo mu masaha moya za mu gitondo ab'inkwakuzi bari barangije gutora aba twakubitaniye mu marembo y'ikigo cy'ishuri saint andre nyamirambo buri umwe yabwiye ijwi rya mbere ko igisobanuraho amatora ni uburenganzira duhabwa n'igihugu bwo gutora tugatora icyo twihitiyemo mu buryo kugira ngo duteze imbere igihugu kuri ngewe nk'ishema nubwo wenda amatora ari ibanga batanga Ah, ni ibanga yego ariko icyo natoye ni icyo nkeka umuntu wese ushyira mu gaciro yakagombye gukora natoye yego umunyagihugu nkanjye ni byiza kugira ngo tugire abatiyobora mu isi kuko imana yarabitanze ngo abantu bose bagire ababayobora abantu ntabwo bakwiyobora biyoboye bakora ibintu bibi cyane ni imana yabishyizeho kuva kera mu gisekuruza twatojwe na n'ubu rero umuntu yiyoboye ubwe yaba icyigenge akaba icyigomeke akajya akora ibyo ashaka nibyo byose nibyo imana yashyizeho kuva tukivuka ingendo ku migendekere y'amatora twazikomereje mu kagari ka kiyovu mu murenge wa nyarugenge ari naho umukuru w'igihugu paul kagame yatoreye ndetse na bamwe mu bagize umuryango ni ahantu umutekano wari ucungerewe bigaragarira amaso kandi buri kimwe kiri ku murongo benshi mu bahatoreye bumvikanishaga ko basobanukiwe ibyo bajemo ariko hari n'abadasobanukiwe twabajije bamwe mu batoye n'abatari bagatoye ikibagenza mvuye gutora perezida nje gutora umubyeyi wacu perezida wa repubulika paul kagame kubera ibyo yatugejejeho bakubwiye ko ari gutora umubyeyi wanyu perezida wa repubulika paul kagame ntawe mugendera yabyibwiye kuko urabona ko ni mukuru ndareba nzi ikibi n'ikiza atubanye n'atugejeje niyo mpamvu natwe turi inyuma tumushyigikiye batoraga itegeko nshinga rya kagame nyine ko batahindura iriya byo kuba umuntu yakemeza ririya tegeko bashyizeho nyine gutora iki yego ni ugutora yego cyangwa hari ikigamijwe kugira ngo nkubwiye ko nje gutora gusa byo kumbwira ngo ngamije iki nje gutora gutora yego hari ibindi mbaza ibindi nta bindi mbaza reka nigendere igisa n'udushya kandi muri kigali hari n'abamaraga gutora ntibibuke ibyo bamaze gutorera koko iki kizami ko ndeba ntari bugishobora icyo gisubizo kindi ntacyo namenya nyine bakimbwiye ariko rero ariko mana yanjye ariko kuko muragira ngo ngire nteko Ah, ndabyibagiwe ndabyibagiwe batoraga referandumu kuri bo bivuze iki bamwe mu batoreye mu kiyovu barimo n'abiga muri kaminuza referandumu ni ukwihitiramo ese manda za perezida wa repubulika zarangiye zirahagije cyangwa se perezida wacu paul kagame dukeneye kumwongera izindi referandumu numva iterambere ry'igihugu ibyo twagezeho kugira ngo tubihindure nyine dukomeze dukomere mu iterambere
natoye iyo bavuze referandumu bumvi numva ko um- ibyo umuntu yageze agomba kubihindura kugira ngo bi- cyangwa kubishimangira bibashe kugenda neza umuntu abihamye referandumu bivuze iki ntabwo nzi icyo bivuga ariko imanza ari ukuntu ni ukwemeza ikintu uku kudasobanukirwa iby'aya matora kwa bamwe bishobora kureberwa mu ndorerwamo yo kuba abahagarara ibihugu byabo mu rwanda bavuga ko leta yashyize umuvuduko udasanzwe muri iyi kamaramaka ku buryo bo bavuga ko nta mwanya uhagije rubanda rwabonye wo gusobanukirwa byimbitse ku isaha ya saa tanu zirengaho iminota hafi makumyabiri umukuru w'u rwanda paul kagame na bamwe mu bagize umuryango barimo umufasha we madame jeannette kagame nibwo bari basesekaye mu cyumba cy'itora mu mudugudu w'imena mu kiyovu nyuma yo gutora bwana kagame yavuganye n'abanyamakuru ariko mu magambo magufi ashoboka kuri buri kibazo yabajijwe ku kumenya niba itegeko nshinga niriramuka rihindutse perezida kagame yazahagararira ishyaka rye fpr inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha igisubizo ntituzabireba igihe kigeze iyo tuzabireba igihe nikigera icyo kuba perezida kagame yaba ari gutegura umusimbura ku butegetsi igisubizo cyaje ari ikibazo bwana kagame nawe yashatse kumenya niba umunyamakuru umubajije icyo kibazo ashaka gusaba kuba umwe mu bamusimbura naho ku kuba ashaka kuba umukuru w'igihugu ubuzima bwe bwose ngo akomeze ateze imbere u rwanda n'abarutuye ibyo byo yabihakanya biharira amahitamo ya rubanda ati ntabyo nshaka ibi biri gukorwa ni amahitamo y'abaturage ati nimubaze abaturage impamvu babishaka umubare w'abanyarwanda biyandikishije ku malisiti y'itora imbere mu gihugu urangana na miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane aya matora y'akamaramaka yarangiye ku gicamunsi cyo ku isaha ya saa cyenda za hano mu rwanda ibiyavamo nabyo mu buryo bw'agateganyo biraza kumenyekana bitarenze ku isaha ya saa yine z'ijoro kugeza ubu nta bibazo bidasanzwe birayagaragaramo nk'uko komisiyo y'amatora yabwiye ijwi ry'amerika guhuza amajwi aturuka ku turere ku ntara kugera ku rwego rw'igihugu harifashishwa ikoranabuhanga rya mudasobwa na telefone imvano y'iyi referandumu ni ubusabe bw'abasaga miliyoni eshatu banditse basaba ko perezida kagame yakomeza gutegeka biciye mu kuvugurura itegeko nshinga mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe uretse ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ayandi icumi yose asigaye yemeye ko itegeko nshinga ryakorwaho niriramuka rihindutse bwana kagame akongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu azaba yinjiye ku rutonde rw'abaperezida bahinduye itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi ku mugabane w'afurika akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika dukomeze kuri iri tora rya referandumu mu burasirazuba bw'u rwanda yitabiriwe rero referandumu yitabiriwe n'abantu benshi cyane kuva mu gitondo cya kare nyuma ya saa sita bose basa n'abari barangije gutora iyi nkuru n'iy'intumwa yacu mu ntara y'uburasirazuba desire hatungimana mu karere ka rwamagana intara y'uburasirazuba abanyagihugu bari bitabye amatora ku bwinshi hakiri kare cyane imbeho n'igifungo biba byazindukiye muri ako karere bikaba atawe byabujije kuzinduka mbere y'uko ayo matora atangira aho twari duherereye muri site yo ku ishuri ritoya rya mutagatifu yosefu abayahagarikiye berekanye ibikoresho byateguwe na cyane cyane kwerekana abaja gutora ko amasanduku y'itora agaragara igihe cy'isaha imwe yo mu gatondo amatora yatangiye abayitabiriye bakamenyesha ko bazindutse ngo kuko akabaje umutima kazindura amaguru nahisemo kuza hakiri kare kubera ko ari byo badukanguriye kandi tukaba twari dufite ishyaka ryo kugira ngo tuze kwitorera itegeko nshinga muri ayo matora rero byose ntibyerade kuko abatabona batateguriwe ukuntu batora ibintu bitabanezereje nk'uko umwe muri bo yabitumenyesheje twebwe rero tuba twifuza ko ibyo bintu biba mu nyandiko yacu ya burayi ku buryo tugeramo tugasoma tukisomera tukimenya naho twiterera igikumwe ntawe bitugiriyemo uruhare hari igihe muba mwibaza ko bashaka kubakora ibyo mutabasabye cyane nicyo twibazaho cyane kuko uwo muntu ntabwo muba munaziranye cyane ushobora kugutera igikumwe aho udashaka mu matora y'ubutaha nk'abajejwe leta mwabasabye iki mu matora y'ubutaha twasabaga ko iyi nyandiko iza mu byo ababona bagerageze badushyiremo burayi twebwe tugire uruhare mu itora tureke dusa naho tuba twatorewe buriya wararongoye iyo site yo ku ishuri ritoya rya mutagatifu yohani akamenyesha ko akamwemwe kari kenshi biturutse ko uko biteguye ariko byagenze ikintu cyatunejereje uyu munsi ni abaturage bacu bitabiriye ku gihe baza hakiri kare nk'uko twari twabibasobanuriye baza bafite isuku baza bafite gutora mu mutuzo kandi babikoze kandi nabona amatora yacu yagenze neza duhereye no mu myiteguro kuva ejo n'ejo bundi mu gihe rero byitezwe ko ibiharuro byavuye mu matora mfatakibanza bihava bishyikirizwa abanyagihugu mu karere ka rwamagana biteguriye kwigira insinzi igipolisi kikaba cyamaze kubimenyeshwa nk'uko bishyikirizwa n'uburongoye ako karere abaturage batubwiye bati mudufashe rezilita wenda zishobora gutangazwa nijoro ariko turagira ngo tubasabe mudusabire polisi ibimenye ntize kumva ko ari rya tegeko ryanga noise pollution turaza rwose kubyina tudusakuze twitere hejuru mu bidusabire twabibemereye rero n'uburenganzira bwabo kuba babisabye cyangwa nuko batari kubikora batabisabye twabibemereye rwose abo baturage bariteguye bategereje ko niba porokarama rezilita biga mu mihanda bakabyina bagacinya akadiho twabibemereye nta kibazo twanasabye polisi kugira ngo ize kuyibizi itaza kubafata nk'abantu bari guteza akajagari mu masite yose rero twaciyemwo kuri lise islamique lise du lac muhazi na groupe scolaire mu karange i Kayonza bose inyuma ya saa sita basa n'abahejije gutora bakaba bari barindiriye gusa ibiza kuva muri ayo matora Desire Hatungimana igwamagana ku bwijwi rya Amerika desire rero ati rwamagana baritegura gu- gukora ikirori nibamara kumenya ibyavuye muri iri tora by'agateganyo turamenya muri aya makuru ko ubu ngubu twicaye aha ngaha tumenya yuko n'i kigali barimo bitegura kuza gukora umunsi mukuru bakitera hejuru naho asumta kaboyi yari yagiye mu ntara y'amajyepfo kureba uko abanyarwanda bitabiriye referandumu ku itegeko nshinga rivuguruye aratubwira ko aho yageze hafi ya bose bari barangije gutora saa tanu abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora icyo gihe bari bategereje gusa buri muntu umwe umwe wakererewe asumta kaboyi
mu karere ka kamonyi mu murenge wa runda twahageze mu ma saa yine n'igice hafi abaturage bose bari bamaze kurangiza gutora abaturage babwiye ijwi rya amerika ko bazindutse kugira ngo babashe gusubira mu mirimo yabo
yeni nitwa umugisha disimasi disima warangije gutora eee narangije ko wazindutse cyane se byagenze bite nagira ngo njye ku kazi Eh, ubu ujya wihita ujya ku kazi eee kigali Eh, usubiye i kigali Eh.
Mm. mukecuru wowe utuye hagana hehe nanjye ni aha mu rugazi nawe wazindutse bose waje gutora iki naje gutora itegeko nshinga naje gutora iki njye ndabizi ko ari itegeko nshinga ngomba gutora bababwiye se impamvu ki barihinduye aho naho ntarasobanukirwa neza ariko byo rwose nzi ko aribwo twatoye uno munsi nubwo mu murenge wa runda abaturage bagaragaje kwitabira amatora kare nagiye mbona amakarite menshi y'itora adafite beneyo ukuriye itora mu kagari ka ruyenzi madamu kamutesi benadette yabwiye ijwi rya amerika impamvu amakarita yagiye asigara abantu batari kuri lisite y'itora yine aha ngaha bash- batashatse no kujya ku malisite y'iwabo aho bari basanzwe babarurirwa amakarite tugiraho ikibazo cyane urabona dufite ikigo cya cya segonderi hano cyitwa isetari isetari rero mu gihe cyo gukora amalisite y'itora twagendaga tubabarurira nyine mu mudugudu wa ro- ba- ba- ishuri ryubatsemo abenshi bararangije bakaba baragiye mu mirimo hanze isanzwe hakaba ariyo mpamvu nawe makarita aba akigaragara hano ariko cyane cyane kandi kwiyongeraho abantu ba- bavuga bumvaga ikintu bashyize imbere ari amatora yo mu kwa kabiri iri rya referandumu ntabwo bariteganyaga vuba henda bakumva amakarita bazayafata buhoro buhoro icyagaragaye hirya no hino ni uko abaturage muri rusange bitabiriye amatora ku bwinshi ariko hari bamwe kugeza binjira mu cyumba cy'itora ndetse barangije gutora batazi impamvu y'uyu munsi uyu mubyeyi twahuye avuye gutora ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine uvuye gutora iki se ubundi ni gutora abayobozi b'ibanze n'abadepite nyine n'abadepite uyu munsi utoye abayobozi b'ibanze n'abadepite Mm.
ninde wabikwigishije gutyo se babinyigishije ni aba- none se nyine ni abayobozi Eh, abayobozi se utoye urabaje ni bande
ko urabanza ugahera kuri nyumba kumi ugakurikizaho umukuru w'umudugudu ugakurikizaho abasenateri ntirukomeza mu badepite uyu munsi niba utoye tubanjije abibanze muzakurikizaho tuzakurikizaho abasenateri navuye mu murenge wa runda nkomereza mu murenge wa gacurabwenge naho ni mu karere ka kamonyi mu gihe cya saa sita kuri site y'itora ya gihinga hari hasigaye gusa abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'abashyiraho imiziki yagaragazaga ahabereye amatora mu ndirimbo zacurangwaga hirya no hino ahabereye amatora umuyobozi w'ishyaka pesi imbera kuri madamu kabunani christine yumvikanye kuri radiyo yigenga hano mu rwanda avuga ko abanyarwanda baje gutora referandumu bataje guhitamo umutwe wa politike runaka agasanga gucuranga indirimbo z'imitwe ya politike ari ukuyobya abaturage mu murenge wa gacurabwenge ukuriye site y'itora bwanda yambaje noheli yabwiye ijwi rya amerika ko aribo bonyine bitoranije indirimbo zicurangwa kugira ngo badashyiraho izamamaza ishyaka runaka twebwe rwose ntabwo twabyemera Eh, kuko imi- imiziki barimo gucuranga nitwe twayiki- twakoze playlist yayo ku buryo nta kintu na kimwe ishobora ku- kuba yabangamira abaturage cyangwa se yatuma ba- hari ikindi kintu batekerezaho mu mi- cyane cyane ko atari atari cyo n'ubundi kiba cyabazanye atari amatero amato- amatora y'iyo mitwe ya politiki cyangwa iki kuva mu ma saa cyenda z'igicamunsi nibwo ibikorwa byo kubarura amajwi byatangiye nta gihindutse ibyavuye mu matora by'agateganyo bishobora kurara bitangajwe ku wa mbere w'icyumweru gitaha komisiyo y'igihugu y'amatora ik- ikazatangaza ku buryo bwa burundu ibyavuye mu matora ya referandumu abanyarwanda bangana na miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane nibo byari biteganijwe ko bitabira amatora asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko
ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi rero amakuru twayahariye referandumu yo kwemeza itegeko nshinga rivuguruye ry'u rwanda abaturage bujuje imyaka yo gutora ni ukuvuga abagejeje ku myaka cumi n'umunani y'amavuko kandi badafite imiziro bagera kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane nibo rero bari bahamagariwe gutora uyu munsi imbere mu gihugu naho abanyarwanda baba mu mahanga bose hamwe bagera ku bihumbi mirongo ine bo batoye ejo ku wa kane intumwa yacu i buruseli mu bubirigi diana nininahazwe aratubwira ibyavuye mu itora ryahabereye yego n'abagize umugwi wateguye amatora ya ego canke yoya ku isubirwamo ry'ibwirizwa nshingiro nyarwanda bariko bamenyesha ivyavuye muri ayo matora ku rwego rw'igihugu c'ububirigi umushingantahe antoine rutagwera yakurikiranye ivyavuye muri ayo matora kaburorerezi avuga ko ari amatora yabaye atakanenge ku bwanjye byagenze neza cyane nifuza ko koko iyi referandumu ihindura itegeko nshinga igaha ubushobozi perezida wa kagame akongera akitoza umuntu uzi ibyo perezida kagame yakoreye u rwanda nta kundi yabigenza atari kwifuza ko yakomeza mu gihe abatavuga rumwe na leta ya perezida paul kagame baba mu gihugu c'ububirigi bakomeje kuvuga ko batitabiriye ano matora kuko batagishijwe inama mu itegurwa ryayo kandi batanarota ngo bemerere umukuru w'igihugu c'u rwanda gukomeza ayobora ico gihugu fosita musare ahagarariye vy'imfatakibanza ambasade y'u rwanda mu bubirigi akongera akaba n'umunyamabanga mukuru w'iyo ambasade amenyesha yuko ivyo vyagiriji atafatiro bigira abantu bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda buriho ngubu akenshi ibintu bavuga usanga ari ibintu bidafite ishingiro ibintu bidasobanutse kuko ubuyobozi bw'u rwanda ubu ngubu rwose bwafunguye amarembo ntawe twimira kubaka abantu nyine ubwabo biyimira kuvuga ngo twajya kubagisha inama kubagisha inama ni ukwiye ko ubona bakwiye gukurikira ibikorerwa mu gihugu bakamenya uko ibintu bigenda bitera imbere bakamenya uko amategeko agenda avugururwa iki gikorwa cyaragenze neza nta mahane yabayemo nta bibazo ari nka hamwe perezida paul kagame yoramuka yemeye kwiyamamariza ikiringo ca gatatu ayoboye igihugu c'u rwanda akongera akaronka amaja akwiye azoramutswa ubutegetsi bwa kigali ku nshuro ya gatatu guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane azoba abaye umuperezida wa mbere mu karere ka afurika y'ubuseruko agumye ku butegetsi ari uko abisabwe n'abanyagihugu yongere aba abaye umuperezida wa kabiri mu karere ka afurika y'ubuseruko aramutswa igihugu ikiringo kirenga imyaka mirongo ibiri inyuma ya perezida yoweri museveni ayoboye igihugu c'ubuganda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ni kuvuga imyaka mirongo ibiri n'icenda i buruseli mu bubirigi diane ninahazwe ijwi rya amerika
uyu munsi abahagarariye ibihugu bigize umuryango w'uburayi mu rwanda basohoye itangazo bemeranijweho bose kuri kamarampaka y'umushinga w'itegeko nshinga ibyo ngibyo nibyo byanditse muri iryo tangazo ryabo ryanditse mu cyongereza no mu kinyarwanda baragira bati guhindura itegeko nshinga inyandiko ikubiyemo amahame y'ingenzi y'imiyoborere y'igihugu ni igikorwa cy'ingenzi muri buri sosiyete ni ngombwa ko impinduka z'itegeko nshinga zisobanurirwa neza abaturage impande zose zigahabwa igihe gihagije cyo kwemeranya ku biganiro byemeza cyangwa bihakana ko izo mpinduka zikorwa kandi ibyo bigakorwa mu bwisanzure gushyira hamwe no kubigiramo uruhare nk'uko biteganywa n'amasezerano areba afurika abahagarariye ibihugu byabo bigize umuryango w'uburayi mu rwanda barakomeza mu itangazo ryabo bagira bati turagaragaza impungenge dufite z'uko itegurwa rya kamarampaka mu rwanda ryakozwe mu gihe cy'icyumweru kimwe ingingo zigomba guhindurwa ntizisobanurwe neza kandi hakaba hataratanzwe urubuga ruhagije rw'ibiganiro mpaka kuri izo mpinduka igihe gito mu gutangazwa kw'impinduka zo mu itegeko nshinga byimye amahirwe impande zose yo kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo nubwo leta yatangaga icyizere ko izatanga igihe gihagije n'urubuga rwo gutanga ibitekerezo byongeyeho tubabajwe n'uko nta buryo bwashyizweho bworohereza indorerezi zigenga ibyo rero ni ibikubiye mu itangazo ijambo ku rindi itangazo ry'abahagarariye ibihugu bigize umuryango w'uburayi mu rwanda kuri referandumu ihindura itegeko nshinga yabaye uyu munsi
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda facebook voa radiyo yacu interineti radiyo yacu voa akadomo komu dusangire ijambo ni ku cyumweru mu gitondo na icyo kiganiro cya etiyeni karekezi nacyo kizibanda ku- kuri referandumu y'ivugurura ry'itegeko nshinga ry'u rwanda ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda referandumu ku ivugurura ry'itegeko nshinga mu rwanda abanywanyi bacu niryo mwavuzeho ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu turabisomerwa na eugenia mukankusi umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi wagaragaje impungenge z'uko itegurwa rya kamarampaka mu rwanda ryakozwe mu gihe cy'icyumweru kimwe kandi ingingo zigomba guhindurwa ntizisobanurwe neza kandi ntihatangwe n'urubuga ruhagije rw'ibiganiro mpaka kuri izo mpinduka kuri uyu wa gatanu mu rwanda hose abaturage baramukiye mu matora ya kamarampaka agamije guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame habone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame we n'umuryango we batoreye mu murenge wa nyarugenge mu kagari ka kiyovu mu mudugudu w'imena arangije gutora itangazamakuru ryifuje kumenya niba aziyamamariza guhagararira ishyaka rye rya fpr inkotanyi riri ku butegetsi perezida kagame mu nteruro ngufi cyane yasubije ko ibyo ari ukuzabireba igihe kigeze ni kuri iri tora abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuzeho uyu munsi ku rubuga rwa facebook butera apolineri ati kuba tubiteguye mu cyumweru kimwe niryo banga tubarusha baceceke twarangije gushyiraho ibyo twifuje kagame ni mwiza turamukunda kandi nawe aradukunda eric gasana mugirabanga ati ese ikibazo abo bazungu bafite ni ikihe u rwanda ni urw'abanyarwanda n'ibikorwa bikorwa n'abanyarwanda ku nyungu zabo ndumva rero niba bashaka gufasha ibihugu bifite ibibazo bahere ku baturanyi bacu b'abarundi ubu twe tumeze neza yuri neranda ati namwe ntimukabaze ibyo muzi ubwo ninde uyobewe ko kagame ubwe ari we wategetse guhindura itegeko nshinga ati none ngo azabireba igihe kigeze hmm. ati afite inzara yo gutegeka n'uwamuha imyaka ijana ntiyanyurwa michel kate ati mubivuze turangije gutora rero ubwo nibihangane bategereze ibyavuyemo babone kugira impungenge muruta filipo ati ko tuzi se ko abo banyaburayi iyo babonye bikomeye bakuramo akabo ubundi ubwo barashya barura iki uwiyita fidel castro mu magambo yanditseho icyongereza we agira ati dukunda perezida wacu kagame nk'abanyarwanda tuzi aho tugana n'icyo tugamije ati ni uwo kubishimirwa nshimiyimana arsenal gilbert ati iby'u rwanda bizwi natwe abanyarwanda tuzi aho twavuye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kandi tuzi aho twerekeje naho nsengimana innocent ati ijambo kamarampaka ntirikwiye gukoreshwa kuko nta mpaka ziri mu rwanda dukoresha ijambo referandumu mutuwa juvan ati amatora yagenze neza cyane abaturage bose bayitabiriye Theophile ntirutwa ati mu by'ukuri nubwo twitwa ko twatowe none amatora bari barayarangije ndayishimiye ornera ati nishimiye kagame jean daniel hirwa ati aha njye ntacyo mvuze murenzi tayira christopher ati abanyaburayi ni abasazi pe ese umwamikazi elizabeth amaze igihe kingana iki none ngo bafite impungenge yabaye umubabaro w'uko byagenze neza none bakaba babuze isoko ry'intwaro zabo habimana jean louis ati aho twavuye n'aho tujya turahazi azatuyobore paka kagame oye karahamuheto vladimir ati abo mu burengerazuba bw'isi murasetsa abazungu rero barasekeje batwigishije ko demokarasi hari ubuyobozi butangwa n'abaturage none turagennye sibyo twakoze eric kevin rucyahana ati abazungu bajye gutegeka iwabo thomas rero ngibyo bimwe mu byo abakunzi b'ijwi ry'amerika banditseho uyu munsi ku rubuga rwa facebook eugenia n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika murakoze namwe ibyo rero byari amakuru kuri referandumu yo kwemeza itegeko nshinga ry'u rwanda Ibi- ibiva muri by'agateganyo bishobora gutangazwa uyu munsi kandi abaturage hamwe na hamwe biteguye guhita babyina insinzi hagati aho ariko mbere y'uko dusezeranaho reka mbamenyeshe yuko inama y'umu- y'amahoro n'umutekano y'afurika yunze ubumwe yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikari b'afurika yunze ubumwe bagomba rero gukingira abanyagihugu mu burundi uwo mutwe bakawita maprobu mu gifaransa mu magambo ahinnye waba ufite manda y'amezi atandatu ashobora gu- kuvugururwa kandi uwo mutwe maprabu ugomba kugira abasirikari n'abapolisi ba mbere ku ikubitiro bagera ku bihumbi bitanu iyo nteko rero ikaba isaba ubuyobozi bwa afurika yunze ubumwe inama nyobozi ya afurika yunze ubumwe perezidante wayo nkosazana dlamini kurebera hamwe n'ibihugu bya afurika uburyo abo basirikare n'abapolisi baboneka hanyuma kandi muri abo basirikare hashobora kubamo na ba bandi bo mu karere ka afurika baba biteguye gutabara bwangu bwangu aho rukomeye cyangwa se habaye ibiza hanyuma iyo nama y'afurika yunze ubumwe ishinzwe amahoro n'umutekano irateganya kandi ko perezidante w'iyo komisiyo y'ubuyobozi bwa afurika yunze ubumwe bitarenze iminsi icumi yaba yatanze urutonde rw'abantu b'abarundi bashobora gufatirwa ibihano ibyo rero ni ibikubiye mu itangazo rya afurika yunze ubumwe ku burundi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
kira rero ni ikiganiro mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu burundi mukigezwa n'ijwi ry'amerika buri wa gatandatu mu gitondo ndabibutsa rero nyine ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu y'inshuti ya bose radiyo hanyuma rero facebook voa radiyo yacu internet radiyo yacu voa akadomo com nk'uko rero mwabikurikiye muri aya makuru yibanze ku rwanda ni referandumu yo kwemeza itegeko nshinga rivuguruye abari bahamagariwe rero gutora bakaba bagera kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane imbere mu gihugu iby'agateganyo rero byavuye muri iri tora biratangazwa uyu mugoroba maze rero nshuti zacu ndabashimiye rwose byimazeyo ku buhanga bw'ibyuma hari elvin na enjeniyeri bafatanije kuri mikoro mwari kumwe na thomas kamirindi mugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.